guys hello people we don't come again o oh. we don't come again ọmọ mi hmm, i just want to be egg. Eh, she eh, is egg. know. I've gbẹgẹdẹ gbiná àbí egg. jẹgẹdẹ know. how yoruba people they talk am my people While I don't boast, while I don't boast. so whoever it is that is behind this thing eh, succeeded i'm telling you people whoever it is that is behind this Ooni of Ife and uh, Naomi Queen Naomi matter eh, the person eh, he succeed die yes so over succeed the warrior chai hmm not be small thing dey happen not be small thing dey happen o yes o oh, my people no be small something as uh, oh, Ooni of Ife uh, eh, come dey use harsh harsh for, uh, eh, voice for Naomi o oh. no be small o we no come even understand wetin dey happen again o he come dey para for Naomi o hmm. say the only come dey tell Naomi to her face say the only thing wey be say im e get in common with Naomi right now na Tadenikawo, my people, me, I know say this thing and eh, a heartbreak and they worry on it. He's just trying to man up, he's just trying to do things. Now heartbreak they worry him. He even come, come outside, I call talk something, eh? I go play the video for now in the middle of the of the of this video Mona, just stay tuned and watch the video to the end where oni dey talk say eh, uh, he regretted doing this he regretted doing that omo oh, men according to what people talk me i believe when I want to talk more. Only just they do aggressive just they transfer aggress aggression Not be saying I one thing he's he's hurt he's hurt he just all the talk when he talks. so me i just believe say the man is saying them out of anger out of anger you no ever mean any of them e just the talk maybe to make other oloris feel good because they already talk say okay eh oh need this oh need that the other oloris wey dey inside palace nko they not be eh pe eh, no be person bond them. They not be human being the other oloris dem with the palace are they not humans are they not humans now ohanjo they make dem feel like say they just there for decoration for inside the palace as they inside the palace so say not be so e suppose eh dey. Hmm na why i look as na why honey dey try do wetin dey try uh, do things make body sweet dem make body sweet the other women wey dey inside the palace no be say because of one thing na make body for just sweet dem say ah at least honey get our our this thing for heart he get our interest for heart honey still like us too honey like us to not be say we just did there for decoration honey know waiting, im they do honey still want us we are not liability i just feel say waiting. wetin the honey they try make them feel like be that but eh it was harsh it was harsh honey dey tell na im say the only thing wey be say the two of dem get na picking say aside pikin make naomi dey go you make naomi do this work make naomi do that one i go play the video for una my people una just wait i go play the video for una make una watch wetin oni dey talk hmm. my people in fact eh na the video be this make una watch. honestly speaking i was very stubborn in that aspect but today i realize that truly truly you want to actually i don't know why the drone is designed like that. It's not designed for one woman, honestly speaking. It's not possible. Honestly. It's not as if you are uh, uh only oh, like Obiri. A lot of people don't know. I've tried it. I was a single, I was a bachelor on the throne. Eh? Gbìyànjú yẹn, olùlẹ̀. I tried to have one wife, one olórí on the throne, going outside, counting stars and moon, and be doing lover boy, lover girl, lovey-dovey all over the world olùlẹ̀. But you know, I now realize that you can't do it alone. I now have to go a mi ò ní kan ṣe tẹ́lẹ̀ àwọn like to report. Mo fi tìjú kárùn ún wá realize pé ọkọ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ balẹ̀ lórí ìtẹ́. Ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ mi ì tí ẹ̀kọ́ kí máa ń tì mí gan tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé ojú òtẹ̀ wá ti bọ́ nísìnyí. Mo ti display wọn professionals wọn PhD pòfẹ́sọ̀ dókítà gbogbo ẹ̀ ni wọ́n wọ́n ní àwọn kọ́sẹ̀ wà lọ́nà àgàsọ́ náà lọ́ kó wa fún mi ẹ̀ tó máa kó wá sí rẹ̀ jọ àwọn kàkàntà wọn ní two thousand kó fún mi ẹ̀ kó wá àwọn tá a máa jẹ́ ó yẹ pọ̀ dáadáa àwọn ọmọ pọ̀ lẹ́yìn mi so ẹjọ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ ṣe gan ni ẹ kú ìtọ́jú ọ̀rọ̀ so based on what the kabiyesi anyways my people. Now the matter be that, o e no shock una It shock una e shock me too me them no say e shock una because it shock me too because i don't understand why some things are happening right now i don't understand Now, now, now. so devil dey work o. Oh my people na so devil dey work when e see say things don dey wan get eh, don dey wan get head ọ̀rọ̀ ti fẹ́ níyànjú báyìí before una know wetin dey happen báyìí wahala go sup again when matter don dey dey untangled wahala go do wetin e go come out again na devil work na im be this one because eh, it's, it's just too much it's just too much all this one dey say okay na to make the other oloris feel useful feel happy inside palace oh whatever you say o all in dey talk say eh, i do this one olule i follow Abi, bachelor on the throne olule i dey do lover boy on the throne olule i dey do this one olule àwọn aṣọ only one question only one question all this eh naomi this, naomi that, naomi this. wey be say e dey talk say okay eh, he no go fit eh, dey kill himself on top one woman he no go fit kill himself on top one woman and he has not allowed naomi go my people all oh, he never still allow naomi do the ritual wey dem say make naomi do make she dey go all oh, he no dey allow the woman do am o oh. and all he dey talk say eh is this is that he cannot this he cannot and all he has not. Ooni has not allowed this woman go for one bit. He never allowed this woman. Like people are saying, okay, you are you are, you are coming out publicly now to say that to make her to to tell her that she's not important. Oh yeah, see, allow her go. Allow the woman go if she's not important. Free her. Free her. Make we not say okay, everybody has gone their separate ways. Free her. For where for where my people for where oh, all need to dey oh you see oh naomi kokoroko after all these things you see oh the girl say eh nothing after all this eh, eh, gbas gbos wey dey happen so oni oh, no gree o oh, oni no gree free at all oni talk say eh, naomi ah, you dey talk say naomi na naomi na na na im kini kan na im kini kan naomi is your this is your that yet you are you dey enfogun eh, mọmọlọmọ we know say naomi no try from so from she she overshared some information with punch you know we got it she overshared some information with punch we understood we understood that what she did was not very okay but even though even though even though even though na to calm down calm down eh nothing pass it to calm down settle things no be even na wetin now eh, eh Mary, I'm hot now. sugar sugar Now they see I her smile when only they talk that thing Mary, I'm mine eh now. sugar sugar honey sugar as she dey there so maryam and eh, ashley honey oh, come they say hey o oh, when the help her thank the wives they take care of them. They, hey o hey my like my dear my dear people, my dear people. They don't go get us oh! They don't go get us we don't go use our hand then eh, take scatter wetin we don't build by ourselves for ourselves yes So if not eh this one not nearly wetin e no nearly follow at all e no nearly join anyways anyways my lovely people Now, so the matter be now so it e be make una not forget to like and subscribe to the channel no forget to like subscribe comment for the comment section what you think i'll see you for my next video bye